ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu burundi naho mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri facebook na x mudukurikira kuri voa radiyo yacu naho wayishatu radiyo yacu voa akadomo komu ni site musangaho ibiganiro byacu byose hano muri studio ya karindwi ndi kumwe na Cornelius ku buhanga bw'ibyuma nadia taha ku bugenzuzi bwa gahunda naho ijwi mwumva kuri mikoro ni irya jeffrey mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri sanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu
ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
buri munsi saa kumi ni ikiganiro muri sanga uyu munsi turaganira ku byerekeye ruswa cyangwa abenshi bita igiturire cyangwa bitugukwaha bikunze kuvugwa ko kenshi abo bita ibifi binini cyangwa abakira ruswa ku rwego rwo hejuru badakunze gufatwa cyangwa kumenyekana cyane ugereranije n'abayakira ku rugero ruto wowe ubibona uti aho uherereye ikibazo cya ruswa cyifashe gite twegere ku ijwi ry'amerika tubwire ibitekerezo byawe ku murongo wa telefone umunywanyi w'ijwi ry'amerika wa mbere twakiriye ni regis ofisiyeri ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze bwana nyakubahwa geoffrey mutagoma uherereye he regis we
nk'ibisanzwe amazina yanjye bwite nitwa nisabwa abdul ndi mu rwanda mu karere ka rwamagana intara n'iburasirazuba umurenge ni wa muyumbu amakuru cyangwa ngahe rwamagana
rwamagana turashima ara gusa imvura ni yose imvura ni hatari na
siyo nziza se ituma imyaka
nanone aho bigeze ahangaha kuko ibishyimbo byari bitangiye kuzamo imiteja bimwe ari n'ibitonore iyo imvura iguye ari nyinshi nanone irabiboza gusa ntacyo twahinduraho byose imana niyo ibigena ndashe ku ntego y'ikiganiro rero yego yego
nibyo koko ruswa irahari irahari nta nubwo iteze gucika nubwo bagerageza kuyirwanya ariko ntabwo ruswa yacika dore impamvu itacika uwuyitanga ntazareka kuyitanga n'uyakira ntazareka kuyakira bitewe n'impamvu kuri iki gihe urubyiruko dufite icyitwa ubushomeri uko ni ukuri kwanjye kudakuraho uko abandi ariko icyo mpamya cyo urubyiruko rw'iki gihe turi mu bushomeri ntabwo nabona akazi runaka mbona kazangoboka ngo nibigire uko bigenda ngo ndeke kuba najya muri ako kazi gusa nyine turabizi yuko biba bitemewe ariko nanone nta yandi mahitamo kuko urebye urubyiruko rwo mu rwanda dufite ikibazo cy'ubushomeri pe sinange ngenyine uri bubivuge wenda abari buze banyunganira nabo baragira icyo batangaza ariko ntabwo uyitanga ntabwo aba ari we ikindi hari nanone mu byerekeye inzego z'ibanze hari igihe ujya kwaka serivisi runaka umuyobozi akagusiragiza mu mayira ati genda ejo uzagaruke bugacya ugasubirayo wamugera ati genda ejo uzagaruke ariko mu by'ukuri iyo uzi ko uzi icyo ushaka ni kwa kundi nyine umupumbatiza ugasanga serivisi zazikoze byihuse kandi mbere yari yagize ate yakurangaranye gusa ntabwo ari byiza ruswa imunga ubukungu bw'igihugu ariko nanone ntibatekereze barebe ese urubyiruko dufite rurangana iki ese abicaye badafite imirimo ni bangahe murakoze cyane Mm, none se abdul uretse utaragenda kuvuga uti ndatekereza ko iterwa cyane cyane n'ubushomeri none a- ahubwo si bwo yagombye gucika kuko udafite ntatanga
yego ruswa ntawishyigikiye pe ntawishyigikiye ariko ha- nakubwiye impamvu ibitera nose nk'ubu Geoffrey mutagoma nk'ubu ndicaye nta kazi mfite baravuze ati ku ishasi runaka hari akazi uzashyikayo nutagira icyo uhereza umukoresha nta kazi azaguha sibyo ariko se ibintu bi- bira- biragaragara cyane kuri urwo rugero ku buryo wavuga uti akazi gatangwa ari uko ruswa ibonetse byanga bikunda
ntago ibyo rwose sinajya ngo mbiceho ku ruhande Mm.
ibyo birazi sibyo si ruswa y'amafaranga yonyine hari na ruswa y'igitsina ibyo ngibyo bikunda kuboneka ku mashasi runaka cyangwa mu mu makampani runaka ibiri butanga akazi ku bakozi ibyo byose biravugwa birumvikana gusa nyine ruswa ntawishyigikiye ariko buriya n'ujya kuyitanga nawe ntabwo aba ari we ku bwawe rero ukabona yuko biravugwa uko bihanwa ntabwo bingana n'uko bikorwa ubona ko bikorwa cyane kuruta uko bihanwa
cyane rwose
none se kuki o, abantu basa nk'aho bavunira agati mu ryinyo ntiba ntibabivuge ngo babigeze ku nzego z'ubuyobozi ko ziba zishishikariza abantu ku- kubi- kubibabwira cyangwa se bakavuga bati ari uyisaba ari n'uyitanga bose bakurikiranwa n'amategeko utekereza ko ari izihe mpamvu zituma abantu rubanda bakomeza guhishira icyo kintu aho kukivuga uko Ngiye- bakibonye ngiye- ngiye kuguha ngiye kuguha urugero rwa hafi Mm.
hari hari umugani bakunda guca mu kinyarwanda ngo amaboko atareshya ntaramukanye Mm.
sibyo yego yego hari igihe bigaragara gutyo waba wajya no gutanga amakuru cyangwa se wajya no kurega runaka ugasanga nanone uwo urega niwe uregera yagutanzeyo ibi bikunda cyane cyane no kuboneka mu bintu by'imanza sibyo Mm.
hari igihe uba ufitanye urubanza n'umuntu ukomeye wajya kurega ukazasiragizwa mu mayira mpaka umwuka wa nyuma ugushizemo bivuga yuko ni kwa kundi bavuga ngo nyine igifi kinini kimira agafi gatoya ariko rero abdul wenda n- no kugutindana tubone n'umwanya duhereza abandi ariko ibyo bintu uvuga hari ukuntu ntekereza ko hari ukuntu ntekereza ko umuntu yabivuga aziga kubera ko n'ubu ngubu mu rwanda hari abayobozi bakomeye cyangwa se abo uvuga ko ari ibifi binini bakurikiranwe n'amategeko kubera icyo kibazo none se wa- Eh, wavuga icyo ute nkundira icyo nkundira leta y'u rwanda ubifatiwemo rwose arahanwa nta kuvuga ngo uyu ni umuntu runaka uyu ni umujenerali runaka uyu ni umukoroneri runaka upfa kuba ufashwe gusa bigaragara urahanwa pe nicyo nkundira leta y'u rwanda Ntiwum- ihana ititaye ku kuri ntiwumva se ko hari impamvu yo kuba umuntu ya- yabivuga adatinya ngo azane bya bindi bya ya maboko atareke ataramukanya wavugaga
Eh, Mm. nisabwa abdul reka tugushimire cyane niba ntakuniganya ijambo tugushimire cyane ibyo bitekerezo ugejeje kuri radiyo ijwi ry'amerika ugire umunsi mwiza narenzaho icyo narenzaho ni uko twese dukwiye kurwanya ruswa kuko nta cyiza cya ruswa imunga ubukungu bw'igihugu murakoze cyane radiyo ijwi ry'amerika urakoze cyane ugire umunsi mwiza radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc twakire na gerard ndayisenga
muraho neza Geoffrey murakitsaho
Eh, turakomeye cyane amakuru amakuru amakuru ni meza cyane harya uherereye he gerard we Mm, mherereye mu burasirazuba bw'u rwanda
aho ni mu ni mu karere ka mutara kayonza eh, kayonza yego amakuru cyaba kayonza
Eh, kayonza turakomeye imvura iragwa abdul amaze Nta kibazo kubimbwira ko hariya rwamagana imvura ngo i- imeze nabi namwe irimo irabangiriza se
Ah, ntago irajya ku gihe cyo kwangiza ariko kuko nyine yabanje gutindaho ubona ko igwa ikenewe ntago irageza aho abantu bayinuba Mm, twagiye muri ruswa rero
yego Mm, igitekerezo cyawe wari ufite mboka mbere yuko nkomeza igitekerezo cyanjye reka mbere ku kibazo wari usoje ubaza abduru Mm.
Eh, wigeze ukomeza uvuga ngo mu rwanda utanga urugero ku ku manza eh, z'abakurikiranyweho rus- ruswa ba- bakiri mu butabera hari ni- hari n'aba- n'abamaze gukatirwa Mm, iyi ngero zirahari z'abo twakwita ibisi binini mm, Mm, icyo gihe nge- hari aho ugezaho usa nk'aho umubajemo umutse nk'amama uramubaza uti- uhita umubwira uti bigaragara ko rero ngo na bya bisi binini bikurikiranwa ariko hari ahantu byose wenda tutari bwemeranyeho i- u- ubinyemeye ko tutari bwemeranye nyine ariko kubera izi mpamvu ngiye kukugaragariza tereka aha.
yego Mm.
mbere na mbere Geoffrey reka dufate urugero nimba uri mi- minisitiri cyangwa uri meya Geoffrey ni urugero Mhm.
W'aka- w'akarere x wenda ntari bu- reka no kuvuga izina ryako Mm, ngewe nkaza kugusaba serivisi Mm.
Ku- kugira ngo ni- ni- nimba uramutse unda- unyatse indonke cyangwa ruswa kugira ngo ujye gufatwa Ese reka two kujya no kure ku rubanza wenda rwarangiye ku- ku- ku ku wahoze ari minisitiri umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'urubyiruko n'umuco bwa- ba- u- u- bamporike duwari wibuke umuntu wamutanze icyaha ajya gu- ajya gufatirwa mu cyuho mm, uwatanze amakuru kugira ngo afatwe wibuke we yari mu ntoki nawe yari umuntu ukomeye mm, icyo ngicyo cyo tugomba kucyemeranya bivuze ngo kugira ngo cya gisi kinini kijye gufa- gufatwa ngewe na- ngewe gerard w'umuhinzi ntabwo nshobora kujya na- ntabwo mfite ubushobozi bwo kugira ngo mpamagaze za nzego zize zifate minisitiri geoffrey n'urugero afatirwe mu cyuho kuko byanga bikunda geoffrey aba ari umuntu ukomeye ajyanye ni- n'abo bantu bakora ba- bakora mu butabera se cyangwa abo ngabo bashinzwe kuza kugufata mm.
ugasanga ngewe nditinye ntinye kukuvuga kugira ngo noneho ngewe nzagutange u- u- uri minisitiri n'urugero ufatwe nanjye hari urwego nzaba ndiho I- i- ibyo ngibyo bigashimangira cya kintu wa- wa- wa- cya kintu mwari murimo muvuga ko wowe na abduru ko amaboko atareshya atandukanye kandi koko biragaragara hacyari icyuho mu busumbane mu bantu bitewe n'ubukungu tujye tubyema mu- ah, rimwe na rimwe mu rwanda birahari ndaguha urugero kugira ngo noneho mpite nkomeza n'igitekerezo cyanjye Mm, njya njya mbyibuka mu bihumbi bibiri na cu- na cumi na rimwe ntsinda ikizamini cya leta muri muri pirimeri Eh, nigeze gutsinda kubera ubushobozi icyo gihe ntabwo nigeze kujyayo ariko nyuma yaho nza kubona ubusho nza kubona umuntu w'umugiraneza yifuza ko njya gukomeza hahanini naratsindiye Mm.
njya mbyibuka nagiye ku karere k'iwacu ntabwo ari ibanga nari nkiri umwana mutoya Mm, ndi hafi mu- ne- ne- nari mfite imyaka cumi n'ine icyo gihe ndagenda ninjira mu- mu buyobozi nari mfite umukecuru wanjye ntazi kwirukanya muri serivisi ko nyine u- u- ku bwenge wenda nari mfite naragerageje ndinjira bakansiragiza baka- nk'uko Abdul yavu- ya- yabikubwiye akavuga ngo genda uzagaruke u- wibaze kuva iwacu mu murenge wa mwiri u- wenda ntuhazi Eh, mwiri ndahabona Wongeye- ah urahabona wongera ujya- ujya ku karere icyo gihe ndi umwana ukiri mutoya hari ibyo njyewe Icyo gihe- ntasobanukiwe icyo gihe wajyaga i karubamba oya najyaga i kayonza hariya mu- mu mu murenge wa mukange aho akarere kubatse yego
ubu nka- nkagenda aho umuyobozi akangwa kugeza ubwo ngewe nigeze kugenda nde- ndeba ku muryango ah, ah, ahagiye handitse amatike y'abayobozi ndagenda ngenda ku ku- ku wari umuyobozi w'akarere icyo gihe si ibanga yitwaga mugabo john ngeze arambwira ngo genda ngo uzaze ku wa mbere harya Ubwo ubwo ku wa washakaga mbere- iki gerard
nashaka kongera ko bamfasha kubona umwanya wanjye nari naratsindiye njye kwiga mu ishuri na- nari narabonye none none nsubukwe kuko umwaka wa mbere ntari narawize Mm, kugira ngo no- ku- kubera umugiraneza ya- ya- yara- yarambwiye ngo ongera usubuke ubwo ugifite bya byangombwa watsinda ugiye kwiga mm, ndagenda arongera ampa ibyumweru bibiri kandi ubwo amasomo amaze kugenda ageze kure nyuma aho ngiye ku nyama icyantangaje hari umwana icyo gihe twiganaga ku ishuri rimwe ryo mu burezi bw'ibanze nawe twashakanaga ishuri kandi mbonavuga ko iyi pafomensi ye muri kasi ntabwo yari ihambaye asa kujya gutya abona umwanya cyo kwa ngiye kumva ageze aho ngaho nyuma ndongera nsura ngiye kubaza ukuntu bigiye byagenze icyo gihe ndabyuka icyo gihe uwo muyobozi yarambwiye ngo wakose ngo wabona ngo aho ngaho wakwizana ku giti cyawe bigakunda bigacamo icyo gihe ndabyuka nicyo gisubizo yampaye n'ubwoba bwinshi nari umwana ndareke ndaboneka ngende nkomeze nige haracyari amahirwe wenda cyanzatsinda leta y'u rwanda ariko icyo gihe ntabwo icyo gihe ntabwo wahise umenya yuko iyo mvugo ntabwo yahise kuzamo nk'uko yumva muri iki gihe
icyo gihe ntabwo na icyo gihe ntabwo nayumvijeho cyo kwa buhoro buko nagiye mbiganira abantu bagiye bambwira ngo urumva nyine icyo wazize wagiye bitewe n'aho uturuka kandi nyamara hari abana bataga baratsinze bagendaga imyanya bakayibona bitewe n'uko bafite uwo bakomenda byashokaga wenda ko icyo gihe batangaga akantu nanjye niyo nza kugira umuntu mvuganira byari gushoboka icyo gihe icyo gihe rero ukahita ubona ko haba hakirimo icyuho ufite n'ubu nanjye wenda nko kujya nk'ubushobozi cyangwa nkaba mbasha kuvugisha wenda nk'izo nzego wenda icyo gihe ribu yari itaraza icyo gihe nanjye hari gukorwa perezida bakamenya nanjye icyo naze ku kwimenyereza nanjye bituma njya kwiga byashobokaga cyangwa nafite nanjye ibyo nashingiraho ukavuga rero uti no muri iki gihe urwo rugero umpaye rwawe uti no muri iki gihe hari abantu bameze batyo ariko badafite uburyo bwo kubivuga
cyane rurahari rwose ndabyemera neza neza kuko usanga nyine bitewe wa mugani wo mugiye kuburana usanga akurusha ubushobozi nigeze gutanya mbivugaho none se gerard utarajya kure ubona ko inzego zashyizweho ko amategeko yashyizweho icyo cyuho urimo uvuga ubona hakorwa iki kugira ngo umuntu umeze nkawe uko wari umeze icyo gihe ashobore gufashwa cyangwa se abantu bakora ibintu nk'ibyo ngibyo bagaragare ubona hakorwa iki
mbere na mbere kugira ngo wenda abantu b'ubushobozi bucyafashwe ni uko mbere na mbere inzego zimwe na zimwe zacu yaba izikora mu butabera cyangwa se uwo ari we wese akora mu nzego zitandukanye afite inshingano yo gufasha umuturage abanze abe onete abe umunyakuri ariko nanone icyo ngicyo nanone kiragoye kuko mpamya ko ubusumbane butazajya yego leta y'u rwanda yagerageje kubaka inzego ibyo ari byo byose pe usibye umukuru w'igihugu wenyine njya mbona ukoresha ukuri wanga akarengane ku muntu uba wagize amahirwe yo kumujyaho njya mbibona kenshi pe ararenganurwa bishoboka ariko navuga ko hanze hakirimo hasi mu nzego zo hasi zimwe zimwungirije haracyari abantu bakandagira amategeko nkana kandi basanzwe babizi bazi ukuri kwayo nakurasha umuzo komeza ariko nanone kugira ngo nyine bikunde habeho ukuri nyine ibyo ngibyo bicike n'ubundi haracyari urugendo amakuru ajya akomeza atangwe bivugwe bigire gute ubona icyuho agende abwire inzego rimwe na rimwe bazajya babona ukuri bamurengana ariko nanone wa wundi nyine udashoboye yewe byose mpamya ko bigoye kugira ngo azajye abona ubutabera nakurasha umuhuzo nkubaza ibibazo byinshi ariko wari wavuze yuko hari igitekerezo ufite ushaka gutanga noneho komeza ku gitekerezo cyawe hanyuma ducutse dufate n'abandi banywanyi ba muri sanga yego igitekerezo mfite mbere na mbere ni uko ubwacu twebwe nyine abagenerwa serivisi ni twebwe nyine tugomba gufata iya mbere nyine tugahita dukoresha dukorana n'inzego nyine zitandukanye hari imiryango irwanyuzwa n'akarengane n'aha mu rwanda dufite za taransiparensi dufite ribu na polisi irahari ndetse n'izindi nzego nk'umuvunyi ugiye gutanga amakuru akagerageza buryo kimwe agakusanya nyine akaba afite ibimenyetso simusiga ashobora gushingiraho ibyo byose ku buryo nyine iyo uramutse ujye kugaragaza aho ruswa iri ushobora gutanga nyine bya bimenyetso bikazashingirwaho ukaba wabona ubutabera byanze iyo bidakunze byanga bikunda mpamya ko impuzandengo nyinshi mu rwanda dukoresha imbuga nkoranyambaga zitandukanye cyane cyane twita nka egisi ariyo yahoze twita n'izindi mbuga nkoranyambaga zitandukanye zishobora kudufasha kugera ku bayobozi bakomeye baturenganura cyangwa se tukifasha na midiya n'ibitangazamakuru bitandukanye bishobora kutuvuganira hari urugero nk'uyu mwanya ku ijwi rya amerika tuba duhawe tuba dufite abanyamakuru b'ijwi rya amerika inaha mu rwanda n'andi maradiyo atandukanye ushobora kwiyegeza ukagaragaza nyine ibimenyetso bakagufasha ku buryo ibintu bisigaye byaroroshye ku buryo ushobora kurengana kurenganurwa noneho wa wundi wakurenganyije akaba yakurikiranwa ni uko nguko nabyumvaga jofu urakoze cyane gerard ndayisenga kuri ibyo bitekerezo uduhaye reka tukwifurize umunsi mwiza aho ngaho i kayonza mu burasirazuba bw'u rwanda murakoze cyane
reka twakire bateri febure ariko tunasaba jean claude kwihangana agume ku ku murongo mu kanya nawe turamugeraho yihangane tubanze twumve ibitekerezo bya bateri febure kaze mu kiganiro muri sanga muriho ariko ntabwo nkumva neza sinzi ndumva wagira ngo ijwi ntabwo rimeze neza
ndi mu ntara y'amajyepfo aya makuru cy'aho ngaho mu ntara y'amajyepfo
aho turakomeye ikibazo ni ikindi urimo urabanyesha
imvura ndumva yageze hose mu kanya navuganaga n'abantu bo mu burasirazuba bambwira ko ari nyinshi cyane
hose mu rwanda abantu bavuga ibihe by'imvura bavuga yuko izaza ari nyinshi
twagiye rero muri ruswa
muri ruswa urabona ko rezilisi bavuga yuko ikibazo ari ubushomeri kuko nanjye ndabyemera kuko ushobora kujya gukora nk'ikizamini kino cyo kwandika bakabaza ngo mutahe tuzababwira abatsinze ukagenda ugategereza igihe bazaguhamagarira ugahera uretse ibyo si ibisanzwe ibyo si ibisanzwe abantu ntabwo batsinda bose ariko
ariko umuntu wagira ikibazo kuba ari abashomeri mushobora kugenda bashaka nk'abantu nk'icumi ukagera muri nk'abantu nka magana abiri urumva hari abantu nyine baca inyuma bakavuga ati sikaya kugira ngo nzajyemo ubu urabona ugategereza uvuga ati nzasirwa ryari kuko ntabwo ntawe umenya amanota ariko ariko ibyo birimo gukeka ibyo bintu birimo gukeka ntabwo wabyemeza
wabyemeza wumva icyiza turimo turashima u rwanda ubu ngubu kuba murakora ibizamini bya banyuranye ni utaha umenya amanota uvuga ati ndatsinze cyangwa ndatsinze
ariko uri iruhande rwa radiyo rari ngiye kubwira ngo ugabanye radiyo komeza igitekerezo
aho ngaho urumva ku bintu bijyanye n'abantu bajya niba nta kibazo none ngo kundi mu rubanza umuntu ngo yatanga ibitekerezo agiye ushaka gutanga igitekerezo mu gasanduku k'ibitekerezo kuko abana bakabanza kubisuzuma babona babuze ukuri bakabona kubikuramo bakavuga ati iki gitekerezo cyadukoraho
kandi aribo bashinzwe kubishyikiriza ababyitaho inzego z'ubutabera niba ako gasanduku k'ibitekerezo kari hose ubwo ko numva abantu bose ugiye kubashidikanya ubwo noneho bizagenda gute tanga umuti twumve
ikiba ni icyo gutanga ku ntuza ku matelefone ukavuga ati nama no kuvuga ngo ngo wandike urupapuro ugende ushyiraho n'amazina n'inoze ahubwo bashiduka igitekerezo batagisoma mu yandi magambo uravuga uti abakayirwanyije nibo bayisaba cyangwa bayitanga
kuko ushobora kuvuga ati kanaka afata ruswa ugasanga n'urimo urarogera ariko si ubwo ntiwumva ko wa mugani ugiye kure niba tubona ko hari abantu bakurikiranywe icyo cyaha tukaba tubona inzego z'igihana tukaba tubona amategeko ariho aho wenda ntiwaba ugiye kure kubafata bose ukavuga uti nabo barakekwa
bose niba hafashwe umwe ubwo bose niko bose niko ari abatagatifu
okay igitekerezo cyawe kirumvikanye wowe uravuga uti ha- hashyirwaho nimero ya telefone noneho abantu bakajya bayihamagara bakavuga icyo babonye
Mm, naho kubanga kwandika byo nta babari abantu bakareba inyandiko bakavuga ati reka reka ibi ngibi ntabwo byakunda
ye urakoze cyane niba ntakuniganye ijambo rero ndumva nagushimira ukomeze kugira umunsi mwiza aho ngaho mu majyepfo y'u rwanda
Eh, murakoze Ye. twakire na jean claude
Halo, muraho muraho
yego cyaro.
Eh, aho muherereye izina ryanyu ryuzuye noneho tukajya ku gitekerezo
Yego, ni kuvuga uyu mwanya ndi bu- ndi Bujumbura.
Mm.
Yego ni mu gisagara cya Bujumbura neza neza nyine hagati.
Mm, amakuru ki aho ngaho i bujumbura
Hano i Bujumbura ni amahoro, ah, umwanya bavuraga yagiye kugwa kenshi ngo ya- katari gakeya.
Mm.
Yego muna- mugabo muri uno mwanya akazuba karimo karaka, ndumva ikirere cyifashe cyifashe neza cyane.
Ndi- ndumva ariko muri ako karere k'ibiyaga bigari ubanza harimo imvura nyinshi navuganaga n'abantu mu rwanda mu kanya ngira ngo wabyumvise twari hariya mu burasirazuba no mu majyepfo bambwira yuko imvura ari nyinshi I bujumbura naho niko Yego, bimeze
yego.
Mm. komeza ku gitekerezo rero Ama- Mm.
Yego, je nagira mvuge ku bintu bijyanye n'inkwizera n'ibiturire yego
hano murabona yuko hano muri afurika vema ah, cyane cyane mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere niho kenshi ukunda gusanga igiturire cyiraye ubona yuko vema ah, naho usanga hariho nk'ingamba nyinshi ingingo nyinshi ziba zafashe kugira kirwanywe mugabo ukaguma ubona yuko vema ahubwo kigomba kitera gifata iyindi ntera naho amate- eh, naho oh, usanga bashyizeho ibintu ah, bishobora kugira iki byatereza ku- gukinga icyo giturire nyine Mm.
urumva kukirwanya ah, abategetsi ba- ntako batagira mugabo ni uko usanga nyine muri abo bantu usanga bavuga yuko ah, usanga muravuga amabi y'igiturire muri abo nyine uca usanga haribo usanga murakijya nk'uko ugasanga eh, nk'ahantu ugasanga handitse nko ku mapankarte eh, ku bya- eh, ku byapa ugasanga handitseho ibintu bibu- bibuza kurya ibiturire mugabo ugaca usanga aho nyine niho muragira iki niho umuntu atangiye igiturire nyine oh, ni ukuvuga muri ibihugu byo muri afurika biri mu nzira y'amajyambere ni ukuri igiturire kiragoye kiragoye kuko usanga abantu bamwe baje ku muri poste kanaka bakajya ku birongozi eh, ba- bashonje bake- bakeneye kugira icyo bokwimariye bateze- biteza imbere bateze imbere n'imiryango yabo ama rero ugaca usanga eh, bamwe baragira ibyo biturire bamwe baranyonyora itunga ry'igihugu hama igihugu hagutera imbere kigasubira inyuma nk'ibirenge
wowe rero ukavuga uti Halo?
wowe ukavuga uti duhebere urwaje nta- n'ubundi ni hahandi ntabwo kiteze kuzacika abantu eh, ba- bakomeze bibereho bakora uko babyumva
oya oya sinavuga nk'uko gusa Mm.
Eh, icyo na- nicyo nyine nagira mvuge nti naho bigoye naho bigoye kukirwanya ah, ni ukuvuga abantu two- twohinduka tugahindura ibyumviro tuka umwe wese guhera hasi mbese guhera hejuru gushika hasi kuko ngo umwe bukuru bugapfira hose hama igiturire tukakirwaniriza hamwe eh, kandi n'abagerageje eh, kuvuga abarya ibiturire cyangwa abatarya ibiturire umutekano wabo ugakingirwa kugira ntibashobore kugirirwa nabi kuko benshi barashobora kubona ahantu ibiturire birimo biratangwa eh, wanashima ah, nk- wewe nkanjye par exemple nk'akarori jewe nkabona ahantu rimwe arabitanga mukavuga ndavuga ati hajya ahantu niyo bivuga ba- ba- baca banyita baca bangirira nabi ibintu mene ibi usanga rero umuntu agiye isi ari mu bwoba rero birasaba nk'abatuye kuri uno mugabane wa afurika na cyane cyane ibihugu uh, biri mu nzira y'amajyambere yuko uh, twotsinda ubwonko tukavuga abo batanga canke baka ibicurire kugira turabe yuko twotera imbere nk'ibindi bihugu kuko None se- uh, biramara- biramaramaje kubona twama ku muvuduko eh, None- mugani wababonye umuvuduko w'akanyamasyo uko akanyamasyo ko ko- ko kamo karagenda urabona ko umwe ukamukanya ukaguma hahandi nyine none se jean claude reka nkubaze uravuze uti kubivuga wenda hari abashobora kubigiriramo ikibazo hari hari aho byabaye aho ngaho mu burundi hari aho byabaye ku buryo umuntu yatanga amakuru nk'ayo ngayo agahura n'ibibazo
Eh, nasanze Cyangwa- cyangwa ni ubwoba gusa.
gusa agahunzi kandi nta mu- nta mwungu nta mwungu w'isato ibidahizwe nta mwungu w'isato ibidahizwe eh, sinobyemera cyangwa ndabihakamye eh, mugabo kimwe gusa mu bihugu cyane cyane biri mu nzira y'amajyambere ahanini eh, usanga biri- harimo ubukene bwinshi rwose niyo usanga icyo kintu- icyo gituriye kibaye hanyuma rero ugasanga abantu ubwoba bene ibyo Urumva rero biragoye biragoye urakoze cyane jean claude aho ngaho i bujumbura reka tugushimire cyane ukomeze kugira umugoroba mwiza na wikendi nziza
yego namwe murakoze
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi ikiganiro ni muri isanga reka twumve kano karirimbo turagaruka mu kanya
Simply because the true life now get to pass, get to hell is what many traveling to it. Beast, refrain, reformation, the trend son of living in man. God made mankind, money made money, money made money man. Cash money you win, you bring the beast to beach. Bad money bullshit, money never purchase that. Guys never love money. Eh, yeah, as life goes on, the world whom to trust. Yeah, friend can be a enemy. The devil pretend to be a friend. Why you watch out, love or trust in her. If you lose love, lose the good thing. Heart to heart, embracing her better. Me catch my mix music in melody. Rap, rap inside of me. I kick him out, pose for love. I space some spark star. Traveling the space, no boundary, nigga. My game will makes people happy. Him to heal, yeah, so smart. Smile, yo, thanks myself. From bottom of my heart, it show you better understand. Be be proud, be be proud, be proud of who you are in the eyes of the world. Try love, then life goes on. Always speak, speak to me. I talk to them the meaning of love. Come on, everybody, be proud. Be proud of who you are. Doesn't matter who you are. Destination in heavy heavens, from running to heaven. True life in all get it to pass. Exodus, let's join go together. Forever time to be free. Freedom for all. We citizens of heavenly world. Let's change the subject. Who can catch the wind? White or nigger? The answer, my friend, is only in the wind. Things never be the same. Take that position. Your image of God, Bible says, for real, for real. Read about it. Yeah, I'm the master of the truth. Come on, man, I'm nigger for love. Proud of whom I am. We lavish, yes we do. Proud of whom we are. Ninajivunia kuwa mimi ni nani, na wewe jivunie kuwa wewe ni nani. Come on, man, I'm being proud. Proud of whom I am. Sure you better understand. Be, be proud, be, be proud. Be proud of who you are in the eyes of the world. Always speak, speak to me. I talk to them the meaning of love.
Yeah. Here's another one. Here's another one.
Ipo sababu ya kukutana nawe, hilo niamini, yeye yeah, yeah. na tena ni ajabu, bado mimi niko nawe, hawaamini na bado ado ado, mdogo mdogo tutimize lengo, pole pole na dua tutamaliza mwendo sioni sisiki siambiliki fununu azimfiki azimfiki sioni sisiki siambiliki fununu azimfiki azimfiki heri acha waseme waseme waseme tuachani acha waimbe wavimbe wanune tupenani heri acha waseme waseme waseme tuachani acha waimbe wavimbe wanune tupenani hivi mara vile fununu kila kuki isikukwaze bure radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi ikiganiro ni muri sanga turaganira ku kibazo cya ruswa dufite ku murongo nzaba ndora ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane uherereye he nzaba ndora we
Eh, mu ntara y'abasaza mu karere ka kayonza umurenge wa mukarange Mm, amakuru cyaho imukarange
mukarange tumeze neza nta kibazo Mm. nuko Ah, ku bijyanye n'insanganyamatsiko muriho ku bijyanye na ruswa Mm.
nta gituma wenda ruswa ibaho ari ukubera ikibazo wenda cy'ubukene
none se y- y- yaba kubaho ya- yaba kuko kubera ubukene gute kandi abayitanga ari uko ba- bagomba kuba bafite akantu
urugero wenda Mm.
ni abantu bose batazi ko ari uko baba bagafite- bafite akantu hari n'uwo ushobora no kuyaguza ariko ntabwo bose ariko baba bafite akantu urugero wenda Mm.
ushobora kugira nko muri purayiveti sekita wenda ibigo byikorera Mm.
ushobora kuba ushobora kuba wararangije wenda ushaka akazi ugasanga wenda ugatanga n'ugatanga n'ugahabwa urugero nk'ugatanga hari igihe ushobora kuba ushobora kuba urangije uri umushomeri nta mafaranga ufite bikaba ngombwa ko yaguza kugira ngo ubone ako kazi ugatanga iyo ruswa ni ukuba wifite
none se ubona eh, komeza
ikindi wa muyobozi nawe ugiyeho nimba waragiye wowe wenda wari umushomeri ukajyamo gukunda ako kazi Mm.
uzaharana yuko wenda hari igihe umushahara uba uhembwa nawe ubwawe ufatanyije ari muke ukabaca wenda uyu nguyu nama y'angaya hari icyo mbibwongereho umushahara ntarengwaga n'ubundi rero uyihabwa agiye biterwa n'ubukene kubera aba ari wenda bakinjira muri ako kazi ushaka kuzamuka vuba bikaba ngombwa ko wagiye ruswa ariko ashimira leta yacu y'ubumwe igihe yagerageje kubihagarika no mu rugero wenda navuga cyane byari birimo cyane wenda ni- muri gahunda ya ya girinka hari igihe niba rero kugira ngo ubone niba hari igihe bagusaba wenda n'abayobozi babishinzwe ko ubanga ayo mafaranga ariko icyiza dushima abanyarwanda ni uko bamaze gusobanukirwa n'uburyo ruswa leta nayo ifite uruhare mu kugenda ibafata bamwe babikoraga urabona ko ruswa yagiye igabanuka mu gihugu cyacu icyo dushima leta y'ubumwe
Mm. naho iki iki- icyo twavugaga cy'uko abatanga abayakira cyangwa se abayitanga ku rugero runini batamenyekana o- nk'uko abayitanga ku rugero rwo hasi bamenyekana cyo ukibona uteza abando
impamvu aba- abarihabwa bo bo mu rwego rwo hejuru nabo batamenyekana yagiye ushobora kuba u- utinya kumutanga uvuga ati ejo bitanukaho cyangwa na ibisangano habi ni uko umuntu wenda aba ananiwe kuba yatanga iyo raporo ahubwo ni uko uba uvuga ati ese iyi nanga n'ino raporo ndayiha nde ese uwo ndegera se uwo uwo ndega se ndegera ugasanga n'ubundi bibaye ngombwa byose ko kimwe ugaceceka ikibazo cy'ubwoba
Yes. nicyo mbona cyari cyagituma ibyo byose bitanacika kuvuga ati niyitanga niyimutanga hari igihe bingarukaho
uti ntihahande hanjye ugatinya gusa rero
ariko buriya rero kubibona eh, ku- kubona icyaha gikorwa ntu- ntugire icyo ubivugaho ngira ngo amategeko abifata nk'ubufatanyacyaha cyangwa nawe ngira ngo uri mu makosa
nta makosa uba urimo kuko i- ibi byo- ibintu byose bigasa uko ugomba kuvuga hari ibyo utanavuga bitewe n'umutekano wawe
ukabikenyereraho nimba uwo muntu nimba uwo muntu ubona ugiye gutanga ubona n'ubundi biri bugaruke ah, bikaba ngombwa ko nawe kugendaho rimwe na rimwe akaba nawe rega ya- yakugwa kugira ngo ujye mu mu munyururu Kugira None ngo a- a- raporo aho igiye utuye- gutanga itagerwaho ijana ku ijana aho utuye aho ngaho cyangwa n'ahandi hari aho icyo kibazo wari wakibona hari umuntu wari wabona bakurikirana kubera ko yatanze amakuru nk'ayo
ntabwo nabona ariko ngenda mbyumva rimwe na rimwe abantu usanga ubwoba baba babushe ntabwo ari ngombwa ngo uvuge byose Mm, reka ariko rimwe na rimwe iyo bibaye ngombwa wabivuga ariko byose si ngombwa ngo uvuge by'umutekano wawe
eh, bwana nzabandora imukarange reka tugushimire cyane kuri ibyo bitekerezo utanze hano ku ijwi rya amerika
murakoze namwe Eh, umunsi mwiza na weekend nziza reka twakire niyitanga simo ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi ry'amerika
yego murakoze Mm, amakuru ki simo
amakuru ni meza ndumva namwe mumeze neza Eh, natwe turaho uharyo uherereye
ndi mu ntara y'amajyepfo mu karere ka ka kamonyi amakuru cyaho muri kamonyi biragenda
kamonyi turaho ah, akazuba kari kuva ubu ngubu niho hantu niho hantu numvise imvura itarimo kugwa ahandi hose mu rwanda mu kanya bo twavugaga twavuganaga bambwiraga ko eh, imvura ibamereye nabi
Oya, ni kwa gusimburanwa ni kwa ku- ni- ni nk'uko izuba ryikaraga aho ngaho bu- butaracya no bwakeye cyangwa hano butaracya ho bwakeye kandi irahise naho twagiye ku kibazo cya ruswa rero
Mm, gusa nyine kamanze ngushimire uri wa dereta mwiza rwose hari ukuntu uba uri kwigiza nkana ukabaza ikintu ariko ukizi neza igisubizo ukizi Nka- gute se Eh, ukuntu nk'ubu ngubu ukabaza umuntu ngo ngo ngo ngo ngo ruswa yiyongera gute kandi mu- mu- mubyita ubukene gute kandi ubona yo utanga Na- none se si ikibazo Wa- wavuga gute yuko ruswa iterwa n'ubukene kandi uri mu- uyatanga ntayo wari ufite
rega ha- hari ikintu wirengagiza nk'ubu ngubu bashobora kuza bashobora kuba bakubwira ko hari hari gahunda ihari wenda yo gutanga inka urugero njye kuguha wenda byanabayeho ntabwo nitaye kuba byabaye Ha- ha- bashobora kuvuga ngo hari gahunda yo gutanga inka iri guhabwa abantu Mm.
noneho bakakubwira ngo ariko kugira ngo uyibone umu- u- u- birasaba kwiyandikisha wenda kwa mudugudu cyangwa mutwarasibo cyangwa undi uri aho hafi agerayo akakubwira ngo kugira ngo nkwandike urazana amafaranga y'ikiziriko ubwo kandi mu, mu, mu, mu, mu itegeko ryatanzwe mbere na mbere ry'ikiziriko nta byarimo kuko ntabwo iby'ikiziriko ntibinabareba kuko uri butware inka yawe ntabwo bibare- bikwiye kuba bibareba aho bakubwira ngo kugira ngo nkwandike u- urabanza nayo ikiziriko iyo ni ruswa nziza rwose itomoye ntabwo rero kuba ugiye guhabwa inka akaguci- akaguca ibihumbi icumi cyangwa bitanu wumva wumva nyine nk'iyo ifite agaciro kuruta kuba watanga ayo mafaranga ukemera kuvuga ngo reka nyatange A- ariko simo uretse uretse twe kuvuga ko iyo ngiyo ari ruswa hari igihe i- i- nta bwiriza rivuga yuko ayo mafaranga agomba gutangwa wowe uravuga uti inka ni inka ushobora kuyirongora ukayishorera cyangwa se byaba na ngombwa ukanayiheka ariko nta ki- hari igihe eh, urwego ubwarwo rwishyiriraho wenda nk'ibwiriza rukavuga ruti eh, turumva twebwe muri aka karere kacu twabikora gutya cyangwa se turumva iki n'iki cyakorwa gutya Biga- bagashyiraho igikorwa kitaje mu mu ibwiriza rusange ryo ku rwego rwisumbuye ariko ari cyo batekereza gukora ku rwego rwabo kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza
iyo ari amabwiriza nk'ayo ngayo aba ari ku rwego rwa buri muntu buri wese aba yazi ntabwo bisaba ko usanga u- ugeze wenda ku muntu uri bukwandika akakubwira ngo akabanza akakureba bitewe n'uko uje akavuga ngo urampa bitanu wasubirayo hajyayo undi akamureba wenda akagendera kuko amubona ati wowe urampa icumi kugira ngo nkwandike ayo Ariko- mabwiriza rero ntago abaho ariko Simon, Iyo ari urabivuga- ibwiriza rya- ry'agace riba ri- riba ririmo Ura- urabivuga nk'umuntu ubizi ubanza byarakubayeho
ndi kukubwira mbizi neza nuko niko nyine aho sosiyete ndimo ndabizi ko bihaba ariko wowe ntibirakubaho
njye ntabwo ntabwo ndatanga ruswa cyane kubera ko buriya ruswa kugira ngo uyitange cyane biterwa hari impamvu zibitera nyinshi kandi nta n'ubwo mbona ruswa yenda kugabanuka nonaha uti ntuyitanga cyane uyitanga buhoro
oya icyo gihe mba ntarayitanga ariko ni kwa kundi buriya uvuga ngo haramutse habonetse impamvu ituma nyitanga wenda nayitanga nubwo ntabiteganya amategeko zo ukayahungere
icyo amategeko avuga cyo buriya itegeko iyo rije buriya uraceceka gusa icyo ngira ngo nkubwire cyo wahoze ubivuga ngo ibisi binini ariko ntabwo ntabwo umuntu umwe yareperezanta igihugu ku bijyanye na n'ikintu nka kiriya ntabwo ntabwo mbihamya kuko kugira ngo umuntu afatwe buriya atanga ruswa iyo ukurikije iyo ukurikije porosesi y'ukuntu byagenze kugira ngo afatwe usanga hari izindi mpamvu zari zigihishe inyuma cyangwa ugasanga amaze iminsi ayihabwa aho hantu baramurambiwe bamuvuyemo ntabwo buriya ntabwo ari inshuro ya mbere aba ahawe ruswa nta nubwo ari inshuro ya mbere uyimuhaye aba ayitanze abasanzwe ayitanga ahubwo nawe wenda rimwe na rimwe akumva birambiwe cyangwa yatswe menshi bitewe nayo yajyaga yitangira akumva arabirambiwe yabivuyemo yabivamo rero ugasanga ubaye ni wowe ni wowe ufatiyeho ni wowe umubereye urugero rwo gutanga ariko asanzwe ari ibintu amenyereye
nakurasha umuzi ariko nakurasha umuzi sinzi niba ari icyo warasukiye ku gitekerezo washakaga gutanga n'ubundi
ku gitekerezo rero hari igitekerezo ndimo ntekereza kugira ngo wenda ikintu cya ruswa kibe cyagabanuka buryo uko mbibona keretse leta z'ibihugu zifashe uburyo bwo gutuma abaturage ibyo bakenera kuri leta buba buke ni ukuvuga ngo hagabanyutse ubushomeri n'ubukene mu bantu ibyo leta iha abaturage bikaba bikeya ntekereza ko na ruswa yagabanuka kubera ko akenshi iyo ubonye amaruswa atangwa atangwa mu buryo bw'uko hari ikintu umuntu ashaka kubona atari afite atangwa mu buryo hari ikintu kiyungura ku byo yari afite rimwe na rimwe ugasanga n'ibyo yari afite ari byo biti cyane ugereranyije n'ibyo yashakaga reka nkwereke rero impamvu ntemeranya nawe aho ngaho simoni ubwo niba serivisi za leta zigabanyutse zigashyirwa mu baturage ubwabo ariko ya ngeso igihari ntubona ko nanone uwaba ashinzwe kuyitanga ahubwo noneho isimbi yabibonye ubutungira akavuga ati nta n'unkurikiranye ndabikora uko mbyumva
nyine icyo mvuga ni ukuvuga ngo wenda reba nk'ubu ngubu wenda nka ruswa nk'umuntu atanze ruswa wenda yo kugira ngo yubake ahantu hatemewe atanzwe ruswa kandi iyo nzu wenda izasenywa ejo bundi ari ukubaka ahantu hatemewe ese kugira ngo yubake ahemewe bisaba iki nicyo kintu wakabaye urebaho kugira ngo wubake ahantu hemewe bisaba iki kugira ngo ayo mabwiriza abe yuzuye aba ari amabwiriza yuzuye ukubakamo byoroshye bisaba iki ugasanga nibyo bigoye kuruta gutanga ruswa urayitanga ariko iyo mbogamizi ivuyeho bikaba byoroheye buri muntu ntabwo byagorana ntabwo ruswa yaba iki nta ruswa waba ugitanga nimba uzi ko hari ahantu ugiye kubaka mu buryo bwemewe waba utanga ruswa y'iki kandi serivisi ihari igaragarira buri wese ntabwo wakiri gutanga ruswa aho ngaho ariko impamvu utanga ruswa ni uko uzi ko ahantu ugiye kubaka ubwaho ntihemewe kuko amabwiriza ahari ntabwo byemera ibyo ugiye kubaka wowe ukavuga ati ntihanga ruswa barabinyemerera mbyubake ukemera ugatanga ruswa kugira ngo wubake ibyo bintu ahantu wenda nimba haragenewe kubakwa isoko wowe hubaka ikindi ntabwo ruswa rero yakabaye ihari habaye hari amabwiriza azwi neza yoroheye umuntu akavuga ati kubaka ahangaha bisaba iki ukabona kitagoye wowe ugiye kubaka kuko hari nk'igihe ujya gukora ikintu ugasanga icyo ugiye gukora kirushwa agaciro n'icyo uri bwakwe kugira ngo uhakore ugahitamo kubyihorera ukajya aho byoroshye kugira ngo wikorere ibyo ushaka gukora birangire kuko nk'ubwo ngubwo ntabwo ntabwo ntekereza ntabwo ntekereza ko urebye nka no mu bigo bya leta naho ruswa hagati yabyo naho ubwaho ibihari nk'ubu ngubu ugasanga nk'ikigo kimwe kigiye kubaka nka wenda nka sitade kigiye kubaka sitade kijyanye ahantu mu gishanga kibizi neza ko bitemewe ari ikigo cya leta utekereza ko kitakabaye gifite abanyamategeko gifite abantu basobanukiwe ibintu nk'ibyo byose ugasanga kijyanye kubaka wenda sitade ahantu mu gishanga ikindi kigo kiraje kirabyanze kandi reka reka ndebe reka ndebe nk'urugero rworoshye fata amasoko ano masoko ya leta manini ano masoko ya leta manini ku kugira ngo yubakwe aho bagiye kuyubaka usanga hari umuntu witambitsemo akavuga ngo kuko mfite iki kibanza muhangurire ugasanga ba- ba- barahaguze ku buryo butemewe barahubatse bamara kuhubaka ugasanga baryubatse ahantu abaturage kugera bizagorana batazagera kubera iki kubera ko hari harimo ruswa nyine bavuga ati iri soko ura- urarigura leta ubwo ari leta irashora menshi bararigura miliyoni mirongo itanu Ibyo ni ibintu niba rigura uzi mirongo itanu, byabaye.
urafatamo eshanu I- ibyo uvuga ni ibintu uzi byabaye
ntabwo nenda kubyemeza ngo mvuge ngo byarabaye ariko ndaguha nk'ingero zifatika fata n'amasoko wenda aya masoko ari hafi y'imipaka uyarebe mu rwanda agiye ahari Ah, urebe ahantu uri- nk'isoko wenda rya eh, rya nyagatare ririya ri- rihuza umupaka w'u w'u rwanda n'ubugande hari ibyubatswe kure y'abaturage cyane rwose ubona ko ari kure nk'iryo baryubatse ahantu kure gutyo nta yindi mpamvu iba irimo rwose usanga ari ikibazo cy'uko nguko ugasanga umuntu wenda yatanze aha hantu aravuga ati muhubake ugasanga ugiye kubaka baragabanye nyine u- u- uwo yamara kubona amaye akigendera isoko rikabaho abaturage kurijyamo bikagorana ariko ibyo ntiwabivuga gutyo iryo soko haba hari impamvu zatumye zindi ya- zatumye barihashyira kubera yuko none se kuta- kutagaragaza kutagaragaza yuko hari ikibazo cyabayemo kuba riri kure Yego, niba riri nyine, kure nyine, y'abaturage nicyo ndakubwira ntabwo nakemeza nyine ko ari ruswa ariko ndakubwira ngo hari aho biba hari aho biba ugasanga bafashe nk'ikintu bacyubatse ahantu kitakagombye kuba kijya ariko kubwira impamvu ya ruswa kuko wa- wa- wamenye ko hari ikindi kintu cyagombaga kuza kuvamo
Mm. nitanga simu Yego, reka ruswa rero- tugushimire Mm. Eh, komeza icyo mbona cyo komeza ntabwo soza yapfa igitekerezo cyawe.
kurangira gutyo gusa ntabwo yapfa kurangira gutyo gusa hatabayemo nyine kuba leta yagabanya ubwo bushomeri nk'ubwo mu rubyiruko uh, bugabanutse ntekereza ko uh, buramutse bugabanutse uh, abo bakura bafite icyo gukora bakabasha kugira uh, gutanga imirimo n'ababona imirimo bakiyongera hari nk'uwo wahereyeho bakakubwira ngo uri nko ku ishansiye bakakwaka ruswa ntekereza ko habaye hari uburyo bwinshi bwo gukora ntabwo warambiriza akazi ahantu hamwe ariko ubu urareba ugasanga mu murenge harimo ahantu hamwe hari kuboneka akazi ugasanga ni ikibazo nimba hari ahantu hamwe hari kuboneka akazi uh, buri wese azakora ibishoboka kugira ngo abashe kukabona mwese nimuhahurira rero uri kugatanga nawe nta kindi azakora azabara inyungu akuramo nabara inyungu akuramo usanga ari kuvuga ngo kugira ngo nkungizemo nimba ari ya shansiye twavugaga kugira ngo nkungizemo araguca amafaranga uf- uwitaye abonye avemo uyabonye ajyemo usange mwese mugiyemo gutyo rimwe na Mm, rimwe reka- usanga biranahombye cyangwa muvuyemo mutagakoze kubera mwagiyemo ku buryo oh, bunyuranyije n'amategeko Bunyuranyije n'amategeko.
yakabaye Mm.
abagenga Eh, nitanga simu reka tugushimire cyane ibyo bitekerezo ugejeje ku banywanyi b'ikiganiro muri sanga
murakoze
radiyo ijwi ry'amerika twakire na aho ishakiye bimenya imana ikaze mu kiganiro muri sanga
mwiriwe wiriwe wiriwe bimenya imana uherereye he
murereye muri kongo mu ntara ya kivu y'amajyaruguru bimeze bitaho muri kivu ya ruguru
ni nabo bimeze neza Mm. nuko rero komeza ku ijambo igitekerezo cyawe
rero nabonaga ibintu bya ruswa leta yakagombye gushaka ukuntu yabigira kuko hariho abasa- abashaka ruswa ari hejuru y'amafaranga yababanki make akareba yabona wenda bamuhaye n'amafaranga menshi akayararikira aho yabona ari menshi agahitamo kuyafata akaba yagurisha na bagenzi be
ariko se uragira ngo eh, za leta zikora iki ko ziba zarashyizeho amategeko yo kubihana zigashyiraho amabwiriza zikanashishikariza abaturage kubivugaho babibonye kugira ngo bikumirwe
gahunda za leta zakagombye kujya zifasha abaturage bamwe na bamwe cyane ari nga- wenda zigashyiraho n'umunsi ubuza abantu gu- gufata ruswa
Eh, yego komeza bimenye imana
Eh, wenda njyewe uko nabibonaga nabonaga leta wenda yagira igashaka abakangurambaga bakajya ba- bakabigeza ku baturage bose baka- bakabereka yuko gufata ruswa atari byiza kuko ugomba gufata ruswa ari mu nyungu zawe ariko ukaba wagurisha n'umuryango wawe n'igihugu cyose rero leta njye na- nabonaga ibihugu byose byakagombye kujya birashyiraho bigashyiraho umunsi wahariwe abantu bafata ruswa wenda bakajya babuza abantu bakabereka ko gufata ruswa atari byiza
ugana aho ishakiye bimenya imana reka tugushimire cyane ibyo bitekerezo ugejeje ku banywanyi b'ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc twakire na jean jean long ikaze mu kiganiro muri sanga
muriwe neza bwana munyamakuru komera cyane muvandi
yego ndaho ndakomeye iyangire iyangire
yego yego bimeze biteze
ibintu ni sawa ntari tumeze neza hano i kayonza mu murenge wa murundo aho biti ry'amanyoni
noneho ntabwo ukiri ku mukuyu
ku mukuyu mba mpari rimwe na rimwe mba ngenda mpinduranya hose mba ndi muri gahunda z'akazi
urumva ko nkufite ariko
eee ndabyumva neza cyane tuziranye kuva kera za bibiri na cumi na karindwi n'umunani aho ngaho imyaka ibaye myinshi iragera hafi muri itandatu twagiye muri ruswa sasa
yego yego ndakumva nakomeza cyane gukurikirana ikiganiro cyanyu gusa ariko uko nabyumvisha kenshi na kenshi biragaragara yuko abakayirwanyije ahubwo aribo bayakira
ibyo bintu uvuze ko bikomeye jaronga ibyo bintu wabyemeza ute urabishingira ku ki impamvu ari icyo mbishingiraho iribwa n'abayobozi
ariko n'abatari abayobozi barayiguguna
nabo barayiguguna ariko nibo bakeya kuko urebye muri sosiyete nyarwanda wenda kuko usanga nk'abatanga akazi abenshi bica mu maboko yabo cyangwa se wenda wenda wenda kereka wenda tuvuze nko ku makampani wenda atanga akazi ariko urebye muri sosiyete nyarwanda akazi kenshi kiganje gakunda guca wenda mu nzego z'ubuyobozi se cyangwa nko gutanga amasoko wenda y'ibikorwa runaka se cyangwa nk'abantu bakeneye akazi cyangwa se wenda ahandi hantu hakunzwe kuvuga hakunze kuvugwa ruswa cyane no mu kintu kijyanye n'impano z'umupira w'amaguru mu rwanda nicyo kintu cyane gikunda kugarukwaho wenda mu bitangazamakuru kuko wenda ruswa isanzwe ntabwo ikunda gutangazwa cyane bitewe n'uko wenda isa nkaho yazimye abayirya ari bamwe na bamwe ariko mu kintu kijyanye n'umupira bimaze iminsi bivugwaho ko hari abana bamwe na bamwe bafite impano noneho ya mpano yabo ntibashe kugaragara bitewe n'iki bitewe n'uko wenda nta bushobozi bafite bwo kuba bakegera wenda nk'umuntu uhagarariye santire y'umupira ngo bagire nk'icyo bamuha wenda ugasanga nk'umuntu yaba yifite nk'amafaranga ku giti cye akaba ariwe uyatanga noneho umwana we akazamurwa wa wundi wari ufite impano yiwe ikabasha kugira gute ikabasha kuzimira ikazimata tanga umuti rero dusoza ikiganiro jalo tanga umuti wowe urumva byagenda gute
ngewe rero umuti natanga ni uyu nguyu ni ukuvuga ngo iyo izo ndonke bakeneyemo nta kintu zimaze ahubwo icyo bakora ni ugusenyera umugozi umwe umuntu waba ushoboye ikintu akaba ari we ugikora noneho utagishoboye akagera gute akagenda agasubira ku ishuri akongera akiyungura ubumenyi kugira ngo nibura turebe ko ibyo dukora byagira iterambere risumbuyeho kuruta uko umuntu yakora ikintu adashoboye jaronko tuseka tugushimire ibyo bitekerezo urakoze cyane ugire wikendi nziza
namwe murakoze cyane kandi witeka bito urakoze cyane inshuti rero twari kumwe muri iki kiganiro muri sanga reka mbashimire mwese abatanze ibitekerezo n'abo tutashoboye kwakira nshimira na bagenzi banjye koronelisi ku buhanga bw'ibyuma na nadia taha wamfashije gufata telefone zanyu kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma naho mu kanya isa kumi n'ebyiri simbasize mwenyine mbasigiye buffalo soldier ya bob marley In the heart of America, stolen from Africa.